iki ni ikiganiro ejo
amahoro y'imana bane namwe mwese mukomeje gukurikirana gahunda za radiyo ijwi rya amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo yufu eko ukorera i kigali mu rwanda mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye uyisabye christina na dine uwamahoro niwe uhagarariye iki kiganiro mu gihe mizero kirispe ari ku buhanga bw'ibyuma namwe mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi rya amerika nizere ko mukomeje kugubwa neza ntimucikwe n'ikiganiro cya none aho tugiye kureba ese iyo mu rugo hari amakimbirane umwana uvuka muri uwo muryango haba hari icyo agomba gukora kugira ngo abashe kubanisha neza ababyeyi be ntimuze kujya kure y'inyakiramajwi zanyu kuko turumva dusenga eric utuye mu karere ka nyaruguru mu murenge wa ngera wagize uruhare mu guhosha amakimbirane yaterwaga na se umubyara si ibyo gusa kandi turumva n'umukozi ushinzwe amahugurwa no gukurikirana amatsinda y'urubyiruko muri asosiyasiyo modeste e inosa ami ikorera mu karere ka huye ufite ubunararibonye mu gufasha abantu mu gukemura amakimbirane atubwira icyo urubyiruko ruri mu muryango urimo amakimbirane ashingiye ku mutungo ko babyitwaramo bakunze ibikinamico ngira nkugire namwe ntimuze gucikwa n'agace ka cumi n'icyenda Hmm, reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
ikaze nanone mu kiganiro ejo mu kiganiro cya none tugiye kuganira ku rubyiruko ruvuka mu muryango urimo amakimbirane ashingiye ku mutungo icyo rugomba gukora kugira ngo bafashe ababyeyi babo kubana neza amakimbirane ni ukutumvikana cyangwa kutavuga rumwe hagati y'abantu babiri ku kintu runaka kandi ibyo abahanga bagaragaza ko ari ibisanzwe mbese amakimbirane agize ubuzima bw'abantu gusa ikibazo ari uburyo bwo kuyakemura impamvu zituma habaho amakimbirane ni nyinshi uyu munsi turagaruka ku makimbirane aturuka ku ikoreshwa nabi ry'umutungo mu muryango amakimbirane ashingiye ku mutungo mu muryango agira ingaruka nyinshi nk'aho abana bata ishuri ndetse bigatera n'ihohoterwa aho ubushakashatsi bwakozwe n'abapadiri b'abayezuwiti ku bufatanye n'umuryango nyina w'umuntu organization bwamuritswe muri werurwe bibiri na makumyabiri na kabiri bwerekanye ko ihohoterwa rishingiye ku mutungo ryari rigeze kuri mirongo itanu na gatandatu ku ijana nyuma y'uko mu duce dutandukanye hakunze kugaragara amakimbirane ashingiye ahanini ku mutungo Dusengimana Eric utuye mu karere ka nyaruguru mu murenge wa ngera yagize uruhare mu guhosha amakimbirane yaterwaga na se umubyara kuko yagurishaga amatungo magufi yo mu rugo nk'inka bari boroye ndetse n'ibindi nk'imirima nyina atabizi amafaranga yose akayanywera maze yagera mu rugo intonganya zikavuka biza kubagiraho ingaruka nko guta ishuri ni inkuru yateguwe na mugenzi wacu David Ikimana katuyumve turagaruka mu kanya nari mfite nk'ebyiri hano ubona ntarazi gujirenza ingwero urwagwa mbona ari mfite ihene zigera nko kuri cumi n'eshanu ko hano mu ngo hari ihene nyinshi n'izo naragije mu gasozi nkagenda nkazikurayo nkazigurisha umugore atabizi Niyongira Jean Damascene na Nyiracumi Francine batuye mu murenge wa Ngera mu kagari ka Nyanza ho mu karere ka Nyaruguru aba bamaze imyaka igera kuri makumyabiri babana nk'umugabo n'umugore ariko ngo ntibyabahiriye kuko nyuma y'imyaka cumi n'itanu babana batangiye gukimbirana bitewe n'imitungo niyo ngira yangizaga uyu mudamu w'imyaka mirongo itatu n'umunani ngo hari ibyo yibuka umugabo yamukoreye bikamubabaza cyane nk'izo hene nyine yagurishaga atabiteguye cyangwa akanazigurisha amafaranga nta kintu ayamarisha ari ukuyajyana mu nzoga urumva atari ukwangiza uyu muryango ufitanye abana bane abahungu babiri n'abakobwa babiri ntabwo wakomeje kubana muri ibi bibazo kuko umuhungu wabo w'imfura witwa Dusengimana Eric ufite imyaka cumi n'icyenda yagerageje kubagira inama y'uko basohoka muri aya makimbirane barimo yaduhaye ishusho kandi y'icyateye amakimbirane mu rugo iwabo n'ingaruka byabagizeho bigatuma afata iya mbere mu kugira uruhare mu gufasha ababyeyi babo ngo ibibazo bari bafite mu rugo bikemuke ni ku murongo wa telefone papa rero bishaga inka hari n'utu- hari n'uturima yagendaga agurira Ya- mama yamubwira nyine ugasanga arashaka no kumukubita papa twamubwiraga ko dushaka kwiga ibikoresho akavuga ngo mu- mubibwire nyoko kandi mama nawe nta mafaranga abaga afite undi mama nyine kenshi cyane cyane niwe yatw- yatwirengeraga papa nyine we ariyo ajya mu nzoga nyine njye narababwiraga ati ariko papa ibintu uba urimo koko ni ibiki kuri ngibi ntaho byazakugeza papa nyine niwe nicyo ki- iki kintu nicyo yatubangamiragaho cyane pe Eh, narababwiraga ati papa rero ibyo bintu mwe mukora nta- byabagezaho rwose rwose mureba ibyo bintu ushaka wakwisubiraho kuko na- ntacyo byagufashe mu busaza bwawe ubu nari nde hagati mu babyeyi banyu Eh.
wa- watumye izi ngaruka zibageraho ingaruka ni papa zabi- za- za- za- yabiteye pe Eh, kuko niwe yajyaga mu nzoga kandi mama ahora yikota yikota kuko niwe- niwe- papa niwe byaturutseho byinshi cyane niwe yabiteye rwose yabaga yarangije imitungo yagurishije ubundi utu- utuntu twose niyo yaragurishije Eh, yabaga yatugurishije nimba ari utuntu twahinze nako akagera akatugurisha inama nabagira rero ni uko kugirana amakimbirane ca- amashuri nyine abana amashuri ubu ngubu twari twarayataye rwose ubu ngewe yari arigo nana- nta nibwo nanakigaga rwose kubera amakimbirane abandi babyeyi rwose nabo bareba barebaho ingaruka ukuntu biba bimeze bi- bi- bituma abana bata- batiga neza n'abana igihe nabo bazakurikiza iyo mico y'iwabo nubwo baje kuva muri aya makimbirane bagakora bakaba barimo kwiteza imbere ibyababayeho muri icyo gihe ngo ntibabyibagirwa kuko batabura kwibuka ingaruka byabagizeho aha kandi barakomeza batanga inama ku miryango ifitanye amakimbirane ingaruka zabayeho abana batangiye kubura kubura kubura barasi ku- kwiga ba- byatangiye gucika Eh, birangira na birangira eh, amatungo nyagurishije nyamaze ibintu byose mu rugo mbega byose birangira hari n'isahani irashira n'isahani sinabasha nagira ubushobozi bwo kugura isahani yo kuriraho ngaruka nyine n'ibyo yagurishije nyine byatugarutseho aho kumva urugo rwuzuye nyuma yaho urugo rukagenda urureba ugenda uhomba usubira inyuma kandi wari uteye imbere hasi umuntu iyo umugabo yagiye mu nzoga n'umunyu nabe yabasha kuhaha urumva ibintu bitaba byasubiye inyuma twabagira inama nyine zo kubana neza nta makimbirane ahari mu ngo zabo inama nabaha ni ukurinda amakimbirane kuko eh, iyo iyo harimo amakimbirane mu rugo nibwo usanga abana batiga ugasanga mu rugo harimo guhimana ubwo rero na- na- na- nabaha kwirinda amakimbirane mu rugo ku- ku- gukumira amakimbirane mu rugo niba umugore abasha kugira ikosa nta ikosa rikosozwa irindi ahubwo habaho kuganira bakagira ibiganiro bombi hamwe
Reka dushimire umuryango wa Niyongira Jean Damascene waganiriye na mugenzi wacu David Hitimana ku buhamya bwiza bamuhaye bw'uko amakimbirane ashingiye ku mutungo yaterwaga na Niyongira Jean Damascene ugurishaga inka, imirima ndetse n'ibindi bigatuma haba intonganya mu muryango yakemutse. Tunashimire Dusengimana Eric wafashije ababyeyi be gukemura amakimbirane yari yugarije umuryango wabo. mwumvise ko yegereye ababyeyi be akababwira ko ntacyo ayo makimbirane yazabagezaho bityo bagafata umwanya bakayakemura mbibutse ko iki ari ikiganiro ejo muri gukurikira aho turi kuganira ku ruhare rw'urubyiruko mu gukemura amakimbirane ashingiye ku mutungo mu muryango aho nawe udukurikiye wadusangiza igitekerezo cyawe aho twabajije ese ni iki cyakorwa ngo urubyiruko rugire ubushake bwo gukemura amakimbirane ashingiye ku mitungo mu muryango baturukamo niba wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eco ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
amakimbirane agira uburyo bwinshi akemurwamo aho abayafitanye bitewe n'ingaruka zabagezeho bihitiramo uko babona azakemuka hirya no hino mu gihugu hakunze kugaragara amakimbirane ashingiye ku mitungo mugenzi wacu david hitimana yaganiriye na jean de dieu uwizeye akaba ari umukozi ushinzwe amahugurwa no gukurikirana amatsinda muri association modeste et innocent ami ikorera mu karere ka huye aho bafasha urubyiruko mu kwibumbira mu matsinda maze bakabigisha uburyo bwo gukemura amakimbirane mu ngo iwabo katubumve turagaruka mu kanya
muri aka kanya turi kumwe na wizeye jean dudiye akaba ari umukozi ushinzwe amahugurwa no gukurikirana amatsinda muri asosiyasiyo modeste e inosa jean dudiye ikaze mu kiganiro ejo murakoze cyane ubusanzwe ingo zibana nabi zigira ibibazo byinshi bitandukanye ariko cyane cyane bakunze gupfa imitungo cyane cyane nko kwicunga nabi cyane nk'abagabo bumva ko imitungo ari iy'umugabo ariko akenshi bikanaturuka ko ah, tugira n'abagore nabo batagira ibikorwa byinshi bakora Ah, abagabo rero bakabyinubira cyane bakavuga ngo niba nkora njyenyine nanagombye kuwukoresha uko nshaka ukamera nk'umuntu usiga ku rugo mfata uko nshaka ikintu cya mbere dukora rero gikomeye ni ukubanza kumvisha abajene kudafata uruhande kuko iyo ushaka gukiza amakimbirane ugashyigikira mama wawe ugashyigikira papa wawe biba ikibazo ariko iyo umwana yitojwe kuba akitifu agirira akamaro umubyeyi we cyane cyane nka mama we cyangwa se urengana bigatuma badakonta kuri papa wabo gusa noneho bakiga gukora kandi burya iyo ubasha gukora ubasha no kujera bigakunda ngira ngo ababyeyi nabo iyo tubaganiriza tubabwira yuko bafite ah, abantu mu rugo bazi ubwenge bashobora kubafasha mu makimbirane yabo duciye muri abo bana twabatoje kugira intego ku buryo buri rugo rwose ruba rufite igipapuro cyanditseho intego cyihaye muri uyu mwaka umwaka utaha cyangwa se imyaka itatu itaha abana bakabikurikirana ari nabyo nciye mu ncamake bi- tubifashwamo n'icyo twita igiti cy'uburinganire igiti cy'uburinganire habamo ibintu bibiri by'ingenzi bikomeye icya mbere ni uko twinjiza amafaranga icya kabiri ni uko tuyasohora aho umugabo n'umugore bafashijwe n'abana baricara bakavuga ati mbo hari imirimo yinjiza amafaranga umugabo akora hari n'imirimo itinjiza amafaranga umugabo akora hari imirimo yinjiza amafaranga umugore akora hari n'imirimo itinjiza amafaranga umugore akora icyo rero bakora ni iki ni ukuvuga ngo rero ngiye kugabanya imirimo umugore yakoraga yo mu rugo mufashe kugira ngo nawe abone umwanya wo kugira ngo nawe akore iyo hanze twinjize amafaranga twese ese haba hari amakimbirane ababyeyi bagirana hanyuma ah, abana cyangwa se abajene cyangwa se abana bo mu rugo akaba aribo babafasha kuyakemura nk'aha nyaruguru wavuye na- ni abana bagiye baduha ubuhamya ubwabo ariko bagiye bafasha ababyeyi babo kuko amakimbirane y'ababyeyi icyambere abana nibo bayagiramo ingaruka kuko urumva iyo umaze guha- gufata uruhande rwa papa wawe mama arakwirukana cyangwa se ugafata urwa mama wawe isi arakwirukana noneho abana tumaze kubigisha turavuga ngo mwihunge imiryango ahubwo nimufashe gukemura amakimbirane baragiye barabafasha icyambere bagaruka mu rugo bamaze kugaruka mu rugo bafasha n'ababyeyi babo kongera kubana ufite zimwe mu ngero z'urubyiruko eh, bajya baza babagisha inama uko bafasha ababyeyi babo mu kuva mu makimbirane aha inshuro nyinshi kuko dufite amakarabu dukoreramo ni naho tubikorera kuko tugira igihe abana batubwira batese kugenda agerageje bikananira mwamfasha iki niho twigira cyane kugira ngo umuntu agire tekinike zo kuba yafasha ababyeyi kuko hari n'abagerageza kubafasha mbere tutarigana ariko bikabananira bisaba ko baza muri karabu tukabigisha kugira ngo babone kugira umusaruro ubasha kugeraho uyu munsi wa none urubyiruko ruri muri ibyo bibazo babyitwaremo gute icy'ingenzi ni ukudahunga ingo kuko nicyo turimo tubona icya mbere ni ukutababwira guhunga ahubwo bakagisha inama batugisha inama twebwe bagisha inama abayobozi cyangwa se abandi bana babashije kuba muri za karabu runaka ndetse binashobotse bakwishyira hamwe mu makarabu atandukanye kuko hari n'igihe mu rugo iwanyu bikunanira wowe ariko abagenzi bawe bikabashobora kuko n'undi hari igihe bavuga ngo nta muhanuzi wabo ariko iyo bikunaniye wowe ukaza ukabwira indi indi gurupe iraza ikagufasha byanananirana nicyo tuba dushinzwe bakora taransiferi bakatubwira twe tukajya kureba ingo byananiranye bamwe mu rubyiruko noneho bigira ni ba ntibindeba ni iki mwababwira Ah, nibasange abahanga muri ibyo bintu yaba twege se cyangwa se n'abandi na- banishyira hamwe kuko abishyize hamwe turabasanga kandi n'imana irabasanga nta cyabananira hanyuma tubafashirizemo kugira ngo babashe gusohoka mu miryango hanyuma bihunge ibibazo by'imiryango ahubwo tubyinjiremo tubikemure kuko birashoboka rwose Eh, ababyeyi noneho Mm.
barehora mu makimbirane ashingiye ku mitungo Yego.
Eh, ni iki mwababwira dusoza icyo twababwira ni uko barimo bariyica kandi hari uburyo bwo kuba bakira amakimbirane ashingiye mu mirya- ku mi- ku mitungo uko uyajyamo urushaho gukira naho uko bayarwanya bitabira gukora no kumvikana nibwo bagenda batera imbere dufite ingo nyinshi zagiye zitera imbere umuntu akaguha ubuhamya akakubwira ati nari mpfuye birangiye nsigaye nkora akazi ko mu rugo kandi ndi umugore ariko aho mariye gukemura amakimbirane ubu mfite urusyo ubu mfite umuriro nubatse inzu yanjye nuvuga ngo dufite ubuhamya bwinshi bwiza ariko buturuka ku kumvikana kuko utarumvikana ntacyo ubasha kugeraho
arakoze cyane jean de dieu uwizeye ku kiganiro cyiza yagiranye na mugenzi wacu david hitimana aho icyo bafasha urubyiruko bwa mbere ari ukubabwira kutagira aho babogama mu gihe mu muryango wabo haba harimo amakimbirane aho gufata uruhande rumwe ngo bashyigikire umwe mu bafitanye amakimbirane aho kandi abwira imiryango ibana mu makimbirane ko ukwiye gukemura ayo makimbirane naho urubyiruko rwigira abantu ntibindeba ko rudakwiye guhunga amakimbirane ari mu muryango ahubwo bagafasha iya mbere mu kugisha inama y'uko bakemura ayo makimbirane mbibutse ko nawe udukurikiye wadusangiza igitekerezo cyawe kuri iyi ngingo aho twabajije ese ni iki cyakorwa ngo urubyiruko rugire uruhare rwo gukemura amakimbirane ashingiye ku mitungo mu muryango baturukamo niba wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu
dukomeje n'ikiganiro cyacu tugeze mu mwanya twumva ikinamico nkugire aho uyu munsi tugiye gukurikirana agace ka cumi n'icyenda reka tukumve turagaruka mu kanya
yumvira igice cya cumi n'icyenda cy'ikinamico nkugire duherukana amakimbirane akomeye hagati ya Gilbert na donata Gilbert amushinja gutera amabuye hejuru y'amabati ya butike ye ariko donata abihakana karisiti nawe yari yishimiye abakiriya ahawe na mupenzi nyuma y'igihe bamwishisha ubu bimeze bite nimukurikire umukino
faransi ngwino nkubwire ntibicari ko wihishe inyuma ya tuwarete nkumva ufite agatambaro ngumpe agatambaro kahe
nagiye mu mihango sha kandi byantunguye ese niyo mpamvu mbona ukenyeye umupira eee sha nitashije maze oke ntacyo bakiranye gushya urakoze ahubwo n'ubu utaha ujya umbwiraho kugira ngo ukoreshe ibitambaro bibe byagutera uburwayi ndagushimye ni ukuri
rero ubusanzwe njye mama yantoje kujya ngendana nibura kamwe kugira ngo ndamutse ntunguwe mbashe kwitabara reka nkagushye mwana we sha ndahita nanjye no gufura iniforume mvara urayifura se unayitegereze yume baba we ntabwo waba ukigarutse kwiga pe reka nkwereke rero ukuntu tubigenza ahe ubu si iki ni cyande kiduteye umupira sori si ikiriya cyane twakinaga Reba kibashatse di.
kibishaka ubwo se abikore ko tudahagaze naho ari gukinira shandaje nanjye nyibakubitire pe Eh, ese valentine kara biyemeye kudufasha se adufasha iki nyine yemeye ko hari inkunga azatera club de danse yacu ehe maze mama na papa babishyigikiye urambwira ngo baturiye inyuma sha mbega byiza mba mfite ibitekerezo nk'igihumbi eshanu mba numva twashyiramo ndahira ese undi ko mbona mwicaye hano kuri tuwarete habaye iki
ariko disi igenda buhoro hano hari imikuku myinshi karisa
ariko nawe urakabyaye aho reka ngabanye umuvuduko da utarwara umugongo ngo ni njye wawuguteye
dore mupenzi di ari ntumuceho reka tumuhere ifuti
umurasiye nkugonga mupe injira tugusayidi bonami bene mwebwe nabonaga mwagonze kabaye da
Eh, ko mubukereye se wumva ngiye mu ishyirahamwe iyo ngize imana nkarangiza kwitegura karisa atarava mu rugo rero sinakwemera kugenda n'amaguru rwose
cyakoze reka nongere ngushimire mupe ari narataye icyizere mu bucuruzi bwanjye none nasubiye mu rugo ubu ndahita njya kureba ababakiriya wampaye kuko bamwe twanavuganye kuri telefone oya nta kibazo karisa rega ubu ndagufashije ariko ejo ntawe wamenya ikiriyo ushobora kumfasha canke ugafasha abandi rega nubwo turi mu nzu z'abanyamahanga ariko kuba dutuye mu gihugu kimwe byakatugiza umwe Rwose. cyane
kuko n'integwa niwe uzontabara nawe ugategwa nicyo nzagutabara cyane rwose aba bana bacu nibo ndeba bakanshisha
ariko valentine na bagenzi be nabonye hari intambwe bateye da iriya club de danse bahuriyemwo bazajya bayigiramwo imbyino zitandukanye ushobora no kuzobafasha byinshi natwe abakuru tubafashije ahubwo se karisi nawe murekatete turakumva mbe mubona ariyo inkunga twabatera ikabatera kuraje ndetse bagatera ishari ryiza na bagenzi babo bakayinjiramo
Oh, Alice, bitowa? Rebe bite? Asi kumwiga bisa sheri, ndubona guherukaga kera.
ehehe wikabya nawe uretse se utaje ku ishuri se ntitwabonana nibyo uvuze ngo izo si ku mingi Kasha umunsi wose ni mwinshi. Ali, ndakubaze.
Ii, mbaza nta kibazo Ariko ntukeke ko mwinjiriye mu buzima.
hoya nta kibazo pe Ibyo koko jibe rimwe arahibanye.
ah winsubiza mu byahise rebe ubuze kumbaza aho tugeze na club de danse yacu urambaza bya gilbert
Ibya krebe byo urabizi ko bitanshamadukije. Ni ukuri niba uri seriyeze koko waranze Gilbert byambabaza.
Mm, uriya muhungu ntakwiye kuba singo kandi ari bogarisha ngwiki uramushaka se mbahuze oh no désolé vraiment Mhm.
nashyize kuvuga ko uriya muhungu ari bogar udakwiye kumureka ndagufitiye impuhwe mugabo aha uri inshuti yanjye alice kureka umutipe nka jibera ufite amafaranga uzi neza ko abakobwa twese tuba dushaka umutipe wiyubatse ni imibare mike uzi ukuntu abatipe nka bariya bakunze kuba romantike
cyakoze rebe jiribere ndacyamukunda ariko sinteze kuzasubirana nawe
urahaze sha Ivugije.
uzi abatoto bariko baramushaka ari benshi ntabwo uzi boro ufise sha ni imari wasanga yaramaze no kwibikaho mushaka uri umusazi ndakubwira ahaha ese ko mbona werekeza mu nkambi yacu kandi rwakayuza ubaca mu muhanda wa ruguru nari nyobye koko uri gicucu gusa
rebeka ko atangiye gucabiranya Alice se amaherezo azaba yahera hagati aho umupenzi akomeje kumvisha karisiti ko kuba umwe ari impunzi yo mu nkambi ya mutendera undi akaba umuturage wa cyanzige bitabuza gufashanya anasaba gutera inkunga karabu ya valentine bazamwumvira sera naho ubutaha
reka nizere ko mwaryohewe n'agace ka cumi n'icyenda k'ikinamico ngira nshuti bakunze b'ikiganiro ejo turimo turagana ku musozo katwakire mugenzi wacu uwikeza christera atugezeho ibitekerezo mwadusangije ku ngingo twaganiriyeho ubushize aho twaganiraga ku buzima bufite intego ikaze cyane christera urakoze cyane ku mikaze rero bakunze b'ikiganiro tugiye kugaruka ku bitekerezo mwadusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize aho twaganiriye ku buzima bufite intego abadukurikiye badusangije ibitekerezo ku kibazo twari twababajije cyagiraga kiti ese mubona hari ingaruka bigira ku kuba bamwe mu rubyiruko bagikoresha imvugo nta myaka ijana ibitekerezo abakunzi b'ikiganiro ejo badusangije n'ibi bikurikira shyaka steven uherereye mu karere ka kicukiro mu murenge wa kanombe yagize ati imvugo nyinshi dukoresha nk'urubyiruko biterwa n'ibintu bitandukanye harimo ubushomeri aho bamwe baba bamazemo igihe kirekire naho niyo kwizerwa jean uherereye mu karere ka kicukiro yagize ati izi mvugo nubwo zikoreshwa n'urubyiruko ariko bamwe bazikoresha nk'imvugo zigezweho naho ndizeye ernest uherereye mu karere ka bugesera yagize ati nk'urubyiruko kugira ubuzima bufite intego ni ngombwa rero imvugo nta myaka ijana nta gikwe ni ukuzishyira ku ruhande kuko byateye bamwe muri kwe kutagira ubushake bwo gukora dukomeza sibomana eric yagize ati imvugo nta myaka ijana yumvikanamo kwihiba ariko si urubyiruko gusa n'abakuze bakoresha izo mvugo dukomereze kuri ganza kiriberi sabin uherereye mu karere ka huye aho yagize ati niba duharanira kugera imbere ariko ugasanga hari izi mvugo zigaragaza kwitakariza icyizere bikabashora mu gukoresha ibiyobyabwenge mu minsi iri imbere bizagorana habaho ahantu abafite ubumenyi mu by'imibanire basanga urubyiruko bakabaganiriza bityo bakagira intego mu buzima bwabo naho nizeyimana vedaste uherereye mu karere ka rulindo yagize ati nkunda ibiganiro byiza mutugezaho urakoze cyane vedaste naho kevine yagize ati imvugo nta myaka ijana uwayikoresheje igira umumaro cyangwa ntiwugire bitewe n'uburyo yayikoresheje ubutumwa bwa none mbuhiniye aha ariko mwese mukomeje kudukurikira nabibutsa ko n'ibitekerezo ku ikinamico ngira nkugire tuba twabagejejeho tubihaye ikaze
reka nanjye nshimire mwe mwese mwadusangije ibitekerezo byanyu ku kiganiro cyatambutse ubushize nanashimire christera wabidukusanyirije bakunzi bacu mbibutse ko tugeze ku musozo w'ikiganiro cya none aho twaganiraga ku cyo urubyiruko ruvuka mu miryango irimo amakimbirane bakwiye gufasha ababyeyi babo mu kubana neza aho twumvise Dusengimana Eric utuye mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Ngera wafashije ababyeyi be gukemura amakimbirane yari ashingiye ku mitungo yaterwaga na se wagurishaga imwe mu mitungo atabanje kubibwira mama wabo twanumvise kandi Jean de Dieu Uwizeye umukozi ushinzwe amahugurwa muri Association Modeste et Innocent Ami ikorera mu karere ka Huye atubwira icyo bafasha urubyiruko mu kubigisha uburyo bwo gukemura amakimbirane mu muryango aho kandi twanumvise agace ka cumi n'icyenda k'ikinamico ngira nkugire bakunzi bayo ntimuzacikwe n'agace ka makumyabiri ubutaha uwakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu
njye mwabanye kuri mikoro yari uyisabye christina mizero kirispe yari ari ku buhanga bw'ibyuma mu gihe uwamahoro nadine ari we wari uhagarariye iki kiganiro mukomeze kuryoherwa na gahunda za radiyo ijwi rya amerika naho ubutaha iya mbere mu kubaka ejo atubereye ejo ejo ejo ejo ejo iya mbere mu kubaka ejo atubereye ejo ejo
Souffle yaramanyite Miyasebe matafa Bandi yamanyi fese fese Hora nyali nyotesa Opération coup de poing Opération coup de poing Opération coup de poignet. Opération coup de poing. Leke, we, we, we, oi, oi, brigadier Savary. Neko, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Brigadier Savary. Neko, kutubu, sakidi. Brigadier Savary. Neko, batu sangana. Nyongotene soro dugu. Briganya manyinde neri. Horanya linyongotesa. Souffle yara manifese fese. Niyasebe madafa. Opération coup de poing. Opération dessin. Souffle yara manifeste fesse.